iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efemu mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efemu mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ntiyadirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni umunsi wanyu wo guhanahana amakuru n'ibitekerezo kuri telefoni turi kumwe na habimana mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
jewe ndi bujumbura mu burundi amakuru ki aho ngaho i bujumbura
Ati, amakuru kabisa ni meza aha mu gisagara cacu Mm, ayo mezi u- u- uvuga ni ayahe
Eh, ameza kabisa novuga jewe nagiremere nk'ushima ku ngingo novuga leta yaraye ifashe yo kugabanura ibidandazwa by'ibiribwa biva hanze Mm.
nkavuga yuko kabisa ari icemezo ciza ku buryo muri iyi minsi novuga yuko ibifungurwa vyari vyabuze aho wasanga ibintu vyaduze cane ku buryo abantu benshi wasanga bidoga bavuga yuko yari amakori maremare ku buryo wasanga rero ukavuga ati rero ni ikintu ciza cane catunejereje kuko uriko uraraba ngaha mu gihugu nko mw'iyi minsi ibintu vyari vyaduze cane kuko wasanga nk'umuceri ugeze ku bihumbi bibiri n'amajana atanu urumva yuko byari ibintu byari birengeje kandi ari usanzwe uzi yuko ari ibintu twari dusanzwe twirimira ngaha mu gihugu cyacu Mm.
avuga ati rero n'ibindi bidandazwa turetse ibiribwa boraba nk'uburyo nabyo nyene babikorora nk'impuzu ndetse n'ibindi kuko nabyo nyene biradu- byaradutse kandi usanzwe uzi yuko muri kino gihe eh, ubukene bwugarije abantu muri iyi minsi Mm.
Numvaye nkavuga ati ni ingingo nziza kuko namye mbona kweri abantu benshi babyishimira bafise icyizere ati kumbe ibintu birahava bizokoroka nubwo tumaze iminsi twumva ku iradiyo bavuga yuko no muri ibyo bihugu bibanye numva yuko izuba ryoba ryarateye bishobora kutazuza mugabo gusa turizeye yuko bishobora kuzuza n'ahandi hose nkavuga ati rero leta yoraba ikaganira n'ibyo bihugu bikarungika ibifungurwa ku bwinshi urakoze cyane izi nkuru rero Ah.
izi nkuru rero yantangaje yaciye ku iradiyo n'iriya mu Cibitoke aho yadutangaje nka hano mu Burundi kabisa n'ikintu cadutangaje twayumvise ku iradiyo imwe yo ngaha mu gihugu cacu iyo nkuru ni Abavuga iyihe yuko igiti eh, ngo igiti cari caraguye ngo kimaze imyaka ibiri ngo kiri hasi ngo ku buryo n'abantu bari bara ngo bagisenya ngo Mm.
bagiye babona ngo caha ngo cahagurutse ngo kihagaze ngo kimeze nk'uko cahora kera Bira- abantu rero muri kino gihe tukaba turiko turavyibaza ku byinshi twibaza ati mbe basha wo- coba ari igihe c'umuhero coba cari Ah.
mbe nkaje byaranteye ubwoba ku buryo mbere naciye nda no kwihana nkavuga ati kwera umuhero woba wadushikiye hanyuma se ayo Urakoze makuru mwaje gusanga ariyo cyangwa se ni igihuha aya makuru kabisa twarayumvise ku iradiyo ngaha twarumvise n'utwara kariya karere hariya mu cibitoke abyemeza yuko ariyo urumva nka twe tutaragerayo urumva twabaye turabyemera turavuga ati nibyo kuko bimaze guca ku iradiyo abanyamakuru bakahigerera Mm.
urumva ucu n'abaho bakabyemeza urumva ucu ubyemera yuko biba ari ukavuga ko umuhero w'isi uri hafi
twe tuvuga ati umuhero w'isi woba uri hasi woba uri hasi kuko urinze ubona igiti kigwa Mm.
kigahenurwa n'umuyaga kikaryama hasi ari igiti cy'inganzamarumbu hanyuma bwacu ugasanga cyahagurutse urumva yuko ari ikintu gitangaje je mbere nkavuga ati abajejwe nk'abajya bo muri mitse icyo giti bokigiramize ku buryo mbere n'abantu bozoza baraza kukiraba kikanakingirwa kuko urumva yuko ari ikintu gitangaje cyane mugire mujye kwihana ibyaha rero
basha ahubwo benshi turi ko turihana kabisa kuko urumva yuko ari ibintu bitangaje tutari bwumve nk'aha nk'aha mu gihugu cyacu iyo iyo- urumva yuko ari inkuru itangaje iyo nkuru tuzayigerageza tuyishakishe natwe twumve ukuri kwayo urakoze Rero- cyane habimana Eh, muzoyishakishe kabisa namwe muzotubwire yuko kabisa mubi- muzorabe mugerageze namwe muzohigerere namwe muzobibwire abantu banyu banyu murakoze cyane rero ugire isabato nziza
ego cyane namwe di iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni umunsi wa gatandatu ahanini tuharira mwebwe kugira ngo muhanehane amakuru n'ibitekerezo bituruka aho ngaho mutuye ku mitumba yanyu kuri telefoni turi kumwe na andre wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe kamiri na egi rwema uri hehe
mu gihugu cy'u burundi
ndumva uri mu birori ariko
Eh, biri ha- biri hafi yanjye ariko ndi biriko biramburuye ariko sinzi ko muza kunyumva ni- n'abantu bari mu minsi mikuru wowe se ko utagiye mu munsi mukuru oya oya oya Huh?
ntibindaba ntibindaba biraba barimo babikora nyine
ngaho tubwire rero amakuru wifuza kudusangiza uyu munsi
ntuzi icyo cyerekeye iryo gabanya ni byiza ko bashoboye kuba baga- bagabanura ibyo biciro ariko nuko batanze ga amezi atatu ntabwo ayo mezi atatu niyarangira ibintu bizoca bibandanya kuduga nk'uko byari ko biragenda nyakubahwa mu gihe mbona yuko leta iri kubikura ko- kura kuri iyi- iyo tagisi burundu ku buryo umunyagihugu muto yashobora kuronka ukuntu yo- yoshobora gufungura nibaza ko nabo nyuma y'ayo mezi atatu bazakora ah, isesengura bakareba niba byaba ngombwa ko babikuraho cyangwa se bakongeza igihe bo ba- ba- bafite icyizere cy'imvura ariko ukuntu iri kiragwa simbona ko nk'ayo mezi atatu izobi- azoba imvura iri ki- izogwa ku buryo ibintu bizoba biriko bira kandi ni mu mezi azoba rikashira iki
ariko muri iyi minsi ngo imvura murayifite Eh, imvura iri kiragwa kabisa hanyuma nashaka kuvuga ku cyerekeye abanyeshuri bo muri kaminuza by'ukuri leta y'u burundi nirabe bobo bariko barafata izi ngingo z'agasakisaki nibaza ko bafite abana babo biga hanze batiga mu burundi jewe murako iyo ngingo yo- y'uko abo banyeshuri bo muri kaminuza babureka kubahohotera baka bakareka bakiga uko bahora biga akaro- bakaronka agafashanyo kuko niko kenshi kabatunze bigiye gutuma aba banyeshuri bata ivyigwa kandi na bagenzi babo batoyi batazoshobora kugira icyizere leta y'u burundi mu ngingo iriko irafata ni ingingo mwari mwumvise ya kaminuza ita- ita- be- itagiye korohereza umunyeshuri
andre urakoze cyane kuri ibyo hanyuma iki- hanyuma Mu magambo make ikindi cyane.
na- Eh, ego nashaka kuvuga ku byerekeye izi mpunzi leta y'u Burundi irashaka gukoresha ibintu baravuga ko muri tanzania eh, ziriya mpunzi bashobora ko bara- baravuga ko harimo batoremo ibirwanisho mbe ibyo birwanisho mwaza ko byaba biriko bituruka hehe biriko bituruka i bujumbura byose mbona ko ko nibwo buryo nibwo buryo bwo gucura impunzi simbona ko iyo nyishu yuko bo- boza bafatira imisoresore yabo ngo bajane ibirwanisho mu mpunzi ntabyo mbona ni uko bo- bo- bokumvikana n'impunzi zonyine kugira ngo zita- bashaka kugira ngo tanzania izirukane kubera bariko baratoramo ibirwanisho mbega ko batari kubijana mu zindi za kenya za uganda za- za- z'u rwanda mugabo kubera tanzania ah, bafitanye imigenderanire eh, mbona ari myiza simbona rero yuko i- ariyo ntumbero bufata nibagende baganire n'impunzi bareke gukoresha iyo nzira iyo nzira ntishobora gushikana ntishobora gucura impunzi z'abarundi eh, babona bene wabo i bujumbura bariko bara- barafatwa abandi ba- bama ariko barasakwa agasakisaki za musaga murakoze urakoze cyane andre nawe ugire wikendi nziza reka dufate na lauren mwiriwe neza
mwiriwe mwiriho uri hehe
ndi burundi mu kirundo mu kirundo ni amahoro
ni amahoro amakuru ki aho ngaho
turashima imana ngaho dusangiza amakuru wifuza kugeza ku bandi bakumva
yego na cyane cyane aho mpereye muri komine ya vumbi Ah,
na wabwira ko kabisa ikintu gihari cyiza ni uko akavura kariko karagwa neza mwatangiye kujya mu mirima
Bo, tu- tuza twaranagiye n'ubuyobozi bw'ikomine bwaraduhaye n'imbuto baradu- baragerageje kuduha imfashanyo n'imbuto turatera ubu biharage bimeze neza cyane Mm.
ego mihama ikindi naco nagomba kuvuga ko gato ni iki kijyanye n'abanyeshuri ba kaminuza Mm.
Eh, iyo bariko baravuga yuko bariko barahingwa ati umunyeshuri azosubira gusubiza urumva ko ari ikintu gikomeye cyane Mm.
Um- umunyeshuri yaramenyereye yuko yiga noneho bakamuha n'akandi gafashanyo gatonyi yifashisha
Mhm.
ariko bimaze gufata bimaze gufata intumbero y'uko ako ka- ako ga- agafashanyo bazokamuha kongera kazogasubiza mu gihe bari karakora nk'akazi canke bamuhe nk'akazi bakagakata urumva ko vyoba ari ibintu bitari vyiza cane ngira ngo bovyiga bakaraba ko vyokoroheza abanyeshuri na cane cane kugwaruka gutyo uriko ruriga kugira ngo abanyeshuri baze bashobore gukomeza kaminuza vyoroshe kuko urumva ko benshi bashobora no kunabiheba Mm.
hanyuma ikindi cyambabaje naco nico co mu nkambi y'impunzi y'i tanzania kubona mu nkambi y'impunzi batoramwo ibigwanisho urumva ntawovuga ngo mbe vyashitse mwo gute vyagenze gute ariko vrema urumva ko bibabaje cane kuko urumva ko impunzi baba basanzwe bibereye bari mu gahinga urumva ko baca babaho na nabi kuko baba bamaze kubu- kubafatana ibintu vyi- vyi- vyi- vy'ibintu bibi na cane cane ibigwanisho urakoze rora kuri ibyo bitekerezo byawe aho ngaho mu ntara ya kirundo udusuhuriza abatuye iyo ntara urakoze
cyane namwe
reka dufate na desire mwiriwe neza uri he desire gerageza uduze ijwi ryawe
ndi no mu gisagara ca bujumbura Mm.
rero ndatangaza ku bintu leta yafashe ingingo yo kugura amatagisi ku ku bidandazwa by'ifunguro Mm.
nkaba rero nkatumirira abantu ku kubera mu bisanzwe twebwe nk'ubu twamye mu nama y'imvukira Mm.
ubu turiko turata amabarabara ku m- ku misozi hanamiye igisagara ca bujumbura kuko twaragiye hamwe turaraba ubu leta no kuza turayifasha no bukebuke tuzoba dufite
Ah, desire telefone yawe ntago yumvikana neza ah, nujya ahantu yumvikana wenda turaza kugerageza twongere tugushakishe ariko reka dufate inosa mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe inosa
ngahe gucombora amakuru ki bujumbura
makuru ni sawa ikitugoye kimwe ni kimwe gusa ibintu ibiciro nibyo mbona cyabaye ndase Ariko- hama ikindi nashibwe ibiciro ni cyabaye ndase umutekano umeze neza Mm.
ikindi kigira akazi naco birashika rimwe rimwe abapolisi batabasha kubura barahaza abantu iminsi yose bagira ngo bakurikireho ku kazi baguma bafata abantu akenshi babagiriza babasaka iyo ahandi atari ico c'abapolisi nta kindi umutekano wa- u- u- wari wifashe neza iyo iyo bagu- iyo baguhagaritse bakubwira iki iyo baguhagaritse bakubwira iki abo bapolisi
reka baragusaka kandi bamaze kugusaka ntuvaho u- u- udatanze nk'amafaranga kandi nawe ubona nk'umuntu uba uba uri mu- mu- mu- mu bukene Mm.
ati amafaranga uba ufite uca usanga ari hatari kandi ntuvaho utabahaye nawe kuko abapolisi baba- baba bari ku biraro hose niko bameze kubera hanyuma se ku- gu- gukomeza muyabahabyo mubona atari umuco mubi mu- mu- muba mu- mu- mubigisha kugira ngo bajye bahora babayaka
wowe n'umunsi mubi kubera wewe wizindukiye nko ku kazi bagaca baguhagarika ngo ngo- ngo tana amafaranga tana amafaranga none wumva wo- atari umunsi mubi mu bantu niyo nko mu gatondo ugiye ku kazi nk'amafaranga u- woca uyakura hehe Mm. noneho uga- ugahitamo kuyatanga kugira ngo ukomeze n'akazi kawe
Eh, wumva umaze kuyatanga uca urengana nta kindi baba bakuvugisha igisigaye nyene ni kwa nyene- tubona nyene ibiciro vyaduze umuntu nyene dukomeza kwihangana Mm.
atejeje abapolisi nta kindi vuye mu mutekano umeze neza mu gisagara urakoze cyane inosa ugira umunsi mwiza
ko namwe murakoze reka dufate na jean bosco mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi ngozi ngozi ni amahoro
ngozi ni sawa nta kavura muragafite namwe
akavura turagashise nyene turashima imana kuko n'izi rimwe umuntu yarimye bimeze neza Ah, none ni- ni- ni iki wifuza kudusangiza
banagomba dusangire ijambo ry'uko leta y'u Burundi two- twoyishimira kuburyo ya- yoba yarakuye umusoro ku bifungurwa byankenerwa mu mu gihugu bivanye n'uruzuba rwari rwaraza Mm.
nicyo nyene twagomba du- dushimire leta kuko tubona yuko nyene bisa naho yitwararitse abanyagihugu bayo Mm.
ego ariko ntimuratangira ku- kumenya neza niba ibiciro byagabanutse kuko icyo cyemezo nibwo kigifatwa
ego icyo cyemezo nibwo gifatwa ariko hariho n'ikindi eh, gisa naho ko ari cyiza aho eh, intara za- ha- byasa naho bari bazibujije guhahirana mugabo kuva babyemeye zigatangira zigahahirana biva mu kirundo by'ibifungurwa bikaza n'ibindi Mm.
ngo zi- ibish- ibishyimbo bigu- byarakorotse Bi- birahendutseho gatonya usibye yuko nyine bitari byaranabonetse ari byinshi hari habonetse bike Mm. ubusanzwe wowe ukora akazi ki
jewe dumurimyi uri umurimyi
ego ubu eh, ibihingwa byanyu byatangiye kuzamuka neza
Eh, byazamutse neza akavura karagwa Ah, uturiko turabagara kandi bifise mu kirundi bavuga ngo bifise umutoto mwiza eh, ufite icyizere noneho ko ibintu biza kugenda neza
ego Mm. hanyuma se izuba nk'iri eh, rimaze igihe eh, ryaka rikagira ingaruka ku ku musaruro eh, w'abanyagihugu ubusanzwe mu myaka yashize mwabyifatagamo mute
ubusanzwe Mm.
bivanye n'u- n'imyaka afise kuko ndibaza ko atari bwo bwa mbere izuba ryaka cyane
Eh, Mm.
kera bo mu mya ibyo nabonye Mm.
ibyo nabonye iyo uruzuba rwatse nk'uko pe- ubusanzwe je nta ruzuba nk'uru nari bwabone Mm.
aho i- imya- intuze imirima yo- ishobora gusa n'iyumye mu gihugu cyose Na- aho n- navuka ntabyo nari bwabone ndabibonye ubu Mm.
byaraka ariko nta zuba nk'iri rikuraho imirima yose hafi igihugu cyose nari bwabone Nta- nta- nta nubwo ari u Burundi gusa ni ni ibihugu byinshi cyane byo- bya- byo muri ako karere ka afurika y'uburasirazuba
yego n'igitangaza ahubwo sinzi sinzi ni- nimba ari ihindagurika ry'ibihe bya- icyo byoba bivako sinoca ndomako uvuge ngo ni iki mugabo ubwo kirahari Mm.
bara kumbe ni nuko isi nkeka igeze murakoze hanyuma se nk'amwe b'abahinzi hari isomo mukuyemo kugira ngo ubutaha ah, ikibazo nk'iki nikiba muzabe mwariteguye
ego aha ikigwa dukuyemwo ni uko nyene mu gu- mu kurima tutoreba ikiri- igiterwa kimwe tworeba ibyera n'ingoga tukareba tuka- tukamenya nyene ibyera n'ingoga tukabirima tukarima bijya bi- bi- birinda izuba byose nyene tukavangavanga hama ikindi nacyo tuki- turiko ubu turiga uburyo bwo kuvomera imirima Eh, Mm.
uburyo bwo kuvomera imirima nyene turiko byaducishije ubwenge mu majambo make jean bosco mu ntara ya ngozi turagushimiye cyane kandi nawe ugire wikendi nziza
murakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema reka dufate na eric wiriwe neza
Iyo neza buri he eric
ndi kampala kampala ni amahoro
kampala ni amahoro imvura yarabonetsemo gake ariko izuba ryari ryinshi kabisa hanyuma se kampala mwebwe mu mujyi hari ikibazo cy'izu- cy'izuba muba mufite
izuba iyo ryavuye mu cyaro ibiryo bitari kuboneka birumvikana mu mujyi ibintu birahenda cyane Ah,
gusa n'ubu birahenze cyane kuko izuba ni- riracyari ryinshi cyane ugereranyije nta mvura yari yaboneka neza harya ni wowe wigeze kumvugisha kera umbwira ko u- u- uri umuzungu uzayi
ah
ukora iki i kampala
ah, wanje mfite umurimo nyine w'ahantu nkora nko muri supermarket aho ngaho ntabwo mbega mpinga cyane kuko iyo n'izuba rivuye buri muntu ingaruka zimugeraho kabisa Mm. ubuzima se muri uwo mujyi bwifashe bit- bute
ubuzima buraho nyine icya mbere nkanjye nk'urubyiruko cya mbere ni ugukora kandi ukagerageza nyine gushakisha ubwenge imana yaguhaye nyine ubuzima bwo buba bugenda nta kibazo cyose Ah. birumvikana ko uri umunyarwanda waje guha gushaka akazi cyangwa se usanzwe utuye aho ngaho eh, mu gihugu cya uganda
ntabwo ndi umunyayuganda naje guhaha nyine kwiga mu rwanda byanze ndaza uganda na famili zimwe zanjye nyine ziri mu uganda kuko mu rwanda izuba ryavaga cyane nk'uko kose nyine kubona ibyo ari ikibazo gikomeye amafaranga yo kuba nakwiga ibintu nk'ibyo byose nyine bituma mva mu rwanda nza kampala gushakisha imi- imibereho imibereho se eh, biroroshe kuyibona ah, kampala kurusha uko byari bimeze mu rwanda
Ah, njye nkanjye n'imyaka mfite n'ukuntu mbona isi ntabwo mbona ko hari ahantu hamwe ubuzima bworoshye cyangwa ni ukuva ahantu uvuga ngiye gushaka ubuzima nzabubona kuko nta hantu wavuga ngo uzabona amafaranga bikoroheye kabisa Mm. ntabwo ari kenshi ntabwo wavuga ntabwo ari kenshi abanyamahanga bajya mu bihugu bitandukanye bikaborohera kubona imirimo Ah, byarakoroheye wowe
Eh, ntabwo navuga ko byoroshye kuko naje njya mu cyaro cya uganda kimwe cy'ahantu bita bunyoriyo kure Za- ndahinga za igihe Masindi.
nza mu mujyi mfite nk'amafaranga yo gupangisha yo kuba mbega ubuzima butangira gake gake wahereye za masindi
Eh, urahazi ndahazi ndaha- ndahumva
Eh, ubuzima bugenda butangira gake gake ntabwo wa- kugera mu mujyi akenshi iyo urebye nabi wahinduka mayibobo Mm.
gusa njye naraje njya mu cyaro ndakodesha nahinganye gukorera amafaranga ibihumbi bitanu ku munsi ugakodeshaho guhinga Mm.
bikaba biba byiza nyine iyo ubanje ugakorera mu cyaro ukagera mu mujyi ufite aho gu- ayo gukodeshaho kuba Mm. indimi se Ndakorohera indimi gake ntibya indimi ntibyakugoye
ntabwo byagoye kuko navuye mu rwanda ngeze mu wa gatatu segonde nari nzi n'icyongereza gake gake gusa noneho ubu uruganda rwo ndaruzi nyine nibwo ugenda wifashisha icyongereza uganda bose bazi icyongereza nta kibazo Mm.
bizeho gakeya Mm. hanyuma se inkuru wifuzaga kudusangiza yindi itari ah, gushakisha imibereho n'iyihe Mm?
kuva muntu wanjye ntabwo njye- njye nkuri- nkunda gukurikirana amakuru ku interineti yo mu rwanda gusa mbona ibyo mu rwanda byo bitaba bitoroshye kuko n'uwambwira umugongo ngo njyewe ntabwo nazajyaho mbere y'amatora ntabwo ibyo nkunda kubyinjiramo cyane gusa mbisomera aho ngaho Mm. Eric rero turagushimiye cyane aho ngaho i Kampala mu gihugu cy'Ubugande ukomeze ugire weekend nziza
ndetse namwe murakoze cyane arakoze Eric yari i Kampala mu gihugu cya Uganda reka dufate na Gilbert mwiriwe neza
mwiriwe birwema uri hehe
ndi burundi ibijumbura Nama- ariko gatoya nanakubise
Wa- wa- wa- komeza
akariho gatoya nari nakubitiye ruguru kugira ngo ndabe nyine ibintu byifashe hehe ruguru
mbo ruguru hava kayanza ngozi muyinga na kirundo hose umuntu agenda bo aha- ahatembera abona ingene ibintu biba bimeze bijanye n'ingene mu minsi yose byari biri siko ubonye biri wasanze bimeze gute
no duhereye nko kuraba urabona ko mu minsi mu gihugu cyacu hari hahitira izuba ryinshi rwose kandi bigatuma abanyagihugu tugira ubukene butandukanye Mm.
no munsi uraje mu mirima hirya no hino urabona yuko imana dufasha gatoya ni- urubura ntiruze ngo urave rubitwara cyangwa se imvura ibe nyinshi ngo bibe nabi ibi ni ukuri mu minsi nk'umubaza ku giti ciwe yakora amaboko mu muzi akarima urashobora kubona yuko ejo canke hirya y'ejo ashobora kuza aba afise duke afungura Mm.
hama mm, hama n'ukuri tugashimira leta ko leta yama yerekana ubwigoro bwayo ku kuntu yarayifashije ikavuga ati kugira ngo abanyagihugu turabe ko eh, inzara yabadumije ateka turabe izifungwa zahora ziva hanze bisize bitoze amakori reka bihagarare hamwe abanyagihugu bacu basubire babaho babeho neza nk'uko byahora muhuri leta rero turayishimiye kandi mwese ku mitima cyane ko ako nta kigero ka- kadasanzwe ku barundi kandi ni ikintu cyiza rwose naho rimwe na rimwe ukunda gusanga hariho abandi baca izindi mvo bivanye na politike cyangwa iki baca batangura kwinjira ngo leta ibi canke biriya ariko twe tukabona ko ku banyagihugu ni- c'est une avantage ku bisanzwe ama mu kuri twari dufite rero akandi kantu twagira tuvugane igihe kigeze kuba kankomerekeje ku mutima numva ko mbabaye so nigeze kuba ndi ahantu kuko umuntu iyo amaze gukura oh, urashobora kuba uri kuganira n'abandi ba- urundi rungano ukaganira abo usumba n'abagusumba uhaganira ariko nigeze kuba shoke nigeze kuganira n'umwana mu minsi iheze hama turo tuganiraho turaganira ndamwereka haca abapolisi ku bisanzwe ndi bujumbura impa- iruhande yacu turabonye abapolisi tubaramuta ngira ngo je ngo ndababara ngo mbonye abapolisi gusa mpaka kuvomisa ngo ndashavura rwose Ni kubera iki ngo mama ngo yambwiye ngo abapolisi ngo nibabibona abantu basa hama nkavuga ati ni ikihe kintu cyambabaje gusa nicyo nashaka kumera nk'ubwira kandi ni nk'impanuro ku bisanzwe uno munsi bivanye n'akahise Burundi bihitiyemo aho umuntu ibintu by'amoko cyangwa se byinshi usanga byaramugiye mu maraso bigatuma byigisha na- n'abana biwe cyangwa se natwe gurwaruka ariko wowe nk'umurundi wari ukwiye kuvuga ati ebye nakeneye kubona uburundi bwiza uburundi butuwemwo n'abantu biyumvanamwo uburundi bufite abantu bafite amahoro uburundi ni ukuri umuntu wese ashobora kubujyamo akavuga ati nimba n'umuzungu ni umuzungu nimba n'umututsi ni umututsi nimba n'umutwa ni umutwe tuba dukwiye kubona yuko burya umwana icyo yigishijwe biragoye kugira icyo umukuremo iyo kimukuriyemo ni ukuri si byiza kwamubwira umwana ngo ngo je- ngo ngo umwana wanjye ngo burya ngo turebe turabatutsi ngo aho ubwoko ngo ujye usanga wanjye ibyo ni amakosa nudufate igipolisi cy'uno munsi hano mu burundi ni ukuri hari ibintu byinshi cyagiye kirafasha mu minsi iheze kuko ibintu byari kuba biri gusumba iyo bijya kuba nk'uko benshi bazi ukuntu ati gutya nk'utabona yuko eh, itariki cumi na zitatu z'ukwa gatanu igihe hageragezwa itembagaza ry'ubutegetsi iyo bizabishika bikaba turibuka ko hari abantu benshi bashobora kuvuga ati ibintu ntibishoboka ntabwo reka yo dusubiranemo abanyagihugu twicana ariko byinshi birahoyahowe barabihoyahoya biragenda buke buke ku bisanzwe igitego cyarekanye n'ibyo gishoboka nubwo bamwe muri abantu bashatse kubutembagaza ngo ushobora gusanga hari habo bitaguye neza bakabira iby'intumbero za politiki uno munsi byo kubiza amakuru ubwo bumva ngo igipolisi biriya ngo mutakoze nabi igipolisi biriya ku bisanzwe rero nta muntu yokwaje nk'umuntu w'ingabo cyangwa se afite ibyumva by'ijambo biba bifite igihugu ciwe kugenda uko bishaka ku bisanzwe Gilbert Gi- Gi- Gilbert urakoze cyane ibitekerezo byawe biru- biru- birumvikanye abantu bose mukwiye gusenyera umugozi umwe gatoya gatoya dirwema Ga- gatoya nagira nkareza aka kantu mvuga ati abanyepolitike nibarabe ingene bogerageza politike yabo ibifundisha abenegihugu igihugu niyo iyo gucanishamwo abenegigihugu yaba na leta irangene bahamagara kuko leta niyo mubyeyi w'abenegihugu itwara iraba ingene bahamagara nimba ari uwahengamye irabe kuko iyo umaze kumubwira umwana iyo agiye guhengama uramugarura ukamubwira ati mwana njye ca ngaha ku bisanzwe nawe rero bahamagare barabe ingene ba- bumvikana bavuga ati abenegihugu dukwiye gushinga politike ibakundisha igihugu kandi ibacanishamo urakoze cyane Amanda.
igitekerezo cyawe kirumvikanye eh, Gilbert i Bujumbura mu Burundi dufite abandi bantu kuri telefone nabo bifuza kugira amakuru badusangiza reka dufate na Kazungu mwiriwe neza
amahoro neza edi rwema uri hehe
ni mu burundi Ya, ikibazo cyawe
egomeye kamanze eh, nabakeze ku isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu mu iradiyo yacu ariyo yanyu imaze isamirana ku isi yose turagushimiye
yego hanyuma mu kirundi baravuga bati nta ndagukunda nka kwankira umwana iyo leta y'uburundi iriko iratubwira yuko eh, iriko irafata ingingo zo kugabanya amakori ku gukuraho amakori ku bi- ku bidandazwa bimwe bimwe bizova hanze kugira ngo isahirize igwa- mu kurwanya iyi iyi nzara turimwo igaca ifata n'izindi ngingo zihushanye n'iyo mu gufata ingingo yo gu- ku- ku- ku- kureka kwigisha abana bayo o, muri kaminuza mu kubakura ko eh, icyo ni ukwita imfashanyo kuko ba- twahora twiga eh, leta ikadufasha ntitwi- nti- itiriwe iradutoza eh, itiriwe iratubwira ko tuzoriha mu- mu- mu minsi iza rero izo ngingo zibiri zirahushanye jewe mvuga nti ingingo yo gu- gufu- gu- gufu- gu- gukuraho agafashanyo muri kaminuza y'u Burundi ni ingingo yaje kwirukana abana b'abakene muti kubera iki baba bo baba abari ababa- abanyene bene gufata ingingo barize muri kaminuza y'u Burundi igihugu nicyo cyabafashije gushika aho bageze uno munsi ariko twebwe tukiri inyuma ingingo ziriko zirafatwa n'ukuri zirakandamiza abana b'abarundi b'uyu munsi na cane cane b'abakene ko nibaza ko nta mwana w'umutegetsi ubu yiga mu burundi ayo matohoza niwe nimwagomba murayagira muzosanga ari ari bake cane benshi barabatwara hanze kuko babona ingene eh, kanovera ngira ngo k'indero y'uburundi kari muri kaminuza y'uburundi canke uko bitunganijwe uko vyifashe rero nkaca mvuga nti dushobora kuvuga ngo nige nige na mu nyandika ko ah, ako ako gafashanyo hanyuma mu myaka iri imbere ngo nzohave mbiha mbega ko tubona igihugu cy'u Burundi nyene kimeze no munsi imfashanyo yose cahora gikura hanze izi ngingo ziriko zi- zi- zifatwa kubera ubu imfashanyo baku- twakura hanze zahagaze je rero nkavuga ni umuti si uwo kwirihira twirihirwe ngo uzoriha ako gafashanyo tuzoba twahawe uno munsi ahubwo umuti ni uwo kugira ibiganiro hagati y'abahanganye kugira ngo bizane amahoro mu burundi hanyuma imfashanyo ibandanye iza hanyuma natwe bw'urwaruka rw'uburundi tubandanye dutera imbere mu gusubira kuronka ibyo turiko turatakaza uno munsi kazungu hanyuma gufata Ka- kazungu ha- ha- so- soza Yego.
soza igitekerezo cyawe mu masegonda eh, atarenze icumi
yego hanyuma mu gu- mu gusozera nosaba ko hoba ibiganiro ahubwo na izo ngingo zozo nta kamaro zizaje zitugirira ahubwo twebwe ikintu ikintu coza n'akamaro ni uko hoba ibiganiro ro- bi- bi- byitwa ibiganiro bikagira ico eh, bi- bi- bivuyemo aho mbere nkaca nsozerera no ku kintu cabaye no munsi c'imyiyerekano barafata abantu nyene ku nguvu ugasanga cyane cyane urwaruka bakarukura iyo mu makaritsiye bakarushyira mu mu ibarabara ngo bagaca babaha amaka- amapankarite deja bakagenda hari harimo n'abana ibintu twahora ikintu cya mbere cyahora cyubahwa bari abana Hanyuma- baravuga bati "A- abana batarakwiza imyaka cumi n'umunani ntibakwiriye kuja mu myiyerekano mugabo uyu munsi barimwo kandi Kazu- yani Kazungu- biba ari ibintu Kazu- byatunganijwe n'abantu bitwa ko batwara igihugu
Kaz- ba- kazungu bazi kazungu ikizi ikintu kazungu ego urashaka Mm.
kuvuga ko abantu baba bagiye kwi- kwiyerekana cyangwa se mu myiyerekano mu mihanda baba babikoze babihatiwe
ivyo ni ibintu ivyo ndavyemanga neza kuko mb- mba mu makaritsiye y'igisagara ca bujumbura none se wowe ko nta Mba- muntu ubiguhatira mba- wowe kutajyayo
twebwe ngira ngo ni kubera tufise ingene tu- tumaze kwegera haruguru tukamenya ingene tubikwepa bino ahandi hoho iyo bagusanze iyo bagufashe nyene uragenda nyene kuko ivyonye nagira nkubwire Eddie Rwema ivyonye si jewe jenyene nobivuga hariho n'abanyamakuru banyu ngira ngo bad- hatabayemwo gu- kubitinya kubivuga ivyonye birabo birigaragaza no ku masanamu muraza murabiraba muzosangamo urwaruka rwinshi rutarakwiza imyaka cumi n'umunani kazungu turagushimiye Amanka cyane kera Reka- kamu yuko re- reka ibyo tugushi bintu byohagarara na cyane cyane bagashyira imbere ibiganiye kugira ngo bituronke amahoro gusa nayo ibi zi- izi ngingo zo kuvuga ngo barakuye kongo amakori ibi ntacyo bivuze mu gihe ibihugu bidufasha byamaze kudukurako amaboko na cyane cyane ko tuguma twiyamiriza nyabihugu nyine kazungu turagushimiye cyane bujumbura mu burundi ukomeze ugire wikendi nziza urakoze yego mbe reka dufate na niyo nkuru mwiriwe neza
amahoro n'amahoro uri hehe
ibujumbura Ri- eh, igitekerezo cyawe cyangwa se amakuru wifuza kudusangiza ni ayahe uyu munsi
uyu munsi je nashaka amanura abanyepolitike bacu Mm.
twebwe iyo bariko bariyemeza ibintu biyemeza ibintu batwizeza ngo bazobishikako akarorero ka mbere abo muri senarede bi- bi- bi- bashyize ibintu mu nzira bavuga ngo ngo bagiye hamwe ngo mpaka ngo bagize icyo bashikako ariko hari bamwe bagiye bafite iyindi mitima atari iyo gushika ku cyo biyemeje ugira gutyo ukumva ngo ndanditse urwandiko ngo ndavuyemo ugira gutyo ukumva ngo ndanditse urwandiko ndavuyemo ibyo bintu rero usanga biguma bibabaza abanyagihugu nk'akarorero kabana nko kuraba agatogwaza nk'ibintu ukuntu ya- yabwira abanyagihugu ngo jewe ngo ibizova mu matora ngo sinzovyemera ngo jewe ngo na jewe ngo ntimuzoja n'ukuntu ariko amatora yahejeje kuka ca usanga aciya- aciye aja mu nzego yahora yiyamiriza izo nzego nyene ibyo bintu rero ni ibintu usanga biguma bitera amakenga abanyagihugu abenegihugu bamwe bamwe usanga turiko turabakurako icizere kuko turabona n'imyaka iriko iragenda ah- ahegereje ayandi matora uzosanga ko baraza kutubesha ibindi bintu byinshi icyo twobahanura ni uko bokwikebuka ari cyo biyemeje bakavuga ati niba twiyemeje kurwanira abanyagihugu yuko bava mu bukene bakabyiyemeza bigafuma vyanka mugabo bakabigumamwo atavyo kuvuga ngo turabivuyemo Mm.
ikindi nacyo nico ibiganiro bo- boraba bakicarana kuko nk'ibintu byaduze rwose hano inzara igomba kuturembya ntibarabe baganire nimba ari agafashanyo kava hanze kave gusahiriza nimba ari akantu nyene kava hanze gasahirize ivyo bintu mugabo bive mu nzira ni- n'abari ku gihugu barabe bagira ivyo baheba ntibagume bavuga ngo ibi ngo bariya ngo bagirizwa biriya na bariya bagirizwa biriya ikigongwe cyarahamye ntibavyura ikigongwe murakoze cyane urakoze cyane niyo nkuru i bujumbura mu burundi reka tubareke mwumve aka karirimbo hanyuma tugaruke nanone twumva ibitekerezo byanyu n'amakuru mwifuza gusangiza abandi bumva radiyo ijwi ry'amerika
no less. We'll tell her no less. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. Wa munsi ugenda, burya sinawibagiwe, wangumye ku mutima. Mm. Mpora ntegereje umunsi uzaza. Nubwo mbona amasaha atagenda. ko mbona irungu rigiye kuzansaza kiravuga ruke ese nawe ujya unkumbura ese nawe ubura ibitotsi jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa Mm, icyampa nkabona ugarutse na na na na icyampa nkabona ugarutse amatajya agira nabi mukumbuye bimwe bibi mpora ntegereje umunsi uzaza ngo nkubone umbone unyumve nkumve ko mbona irungu rigiye kuzansaza kiravuga ruke ese nawe ujya unkumbura ese nawe ujya unkumbura ese nawe ubura ibitotsi jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa Mm, icyampa nkabona ugarutse ugarutse na na na na icyampa nkabona ugarutse icyampa nkabona ugarutse icyampa nkabona ugarutse icyampa nkabona ugarutse ese nawe ujya unkumbura ese nawe ujya unkumbura ese nawe ubura ibitotsi jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa Mm, icyampa nkabona ugarutse na na na na icyampa nkabona ugarutse ese nawe ujya unkumbura ese nawe ujya unkumbura ese nawe ubura ibitotsi jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa icyampa nkabona ugarutse na na na na icyampa nkabona ugarutse kina music butera knowledge na na na na
iyo ni indirimbo ujya unkumbura y'umuhanzi butera knowless wo munyarwanda ikaba itugejeje ku isaa kumi n'iminota mirongo ine n'itatu ku isaha y'i kigali n'i bujumbura mu burundi zikaba ari saa tatu n'iminota mirongo ine n'ibiri hano i washington dc kuri telefoni turi kumwe na liberi mwiriwe neza
mwiriwe neza munyamakuru uri hehe
neza na neza mpagaze mu kamenge mu gisagara cya bujumbura Um, i- icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi icyo nagomba kubagezaho cya mbere ni uko uh, n- niyamirije cyane byimazeyo uwo muntu yagize ku- kwa- kuvuga ku murongo y'uko abanyagihugu bagenda mu ibarabara kubera ngo babateye igitsure cyangwa ubwoba gusa kimwe cyo nomu- novuga mu minsi yahera hari abantu batinya kujya mu ibarabara eh, kugira ngo biyamiririze inteko mvamakungu n'iri- n'andi maresolisiyo kubera ko batinya ko bava baterwa amagerenade kuko mwabona ko umutekano wari wifashe nabi cyane mugabo ubu uya ba- basigaye banabaza ati mbega kuwa gatandatu wowe nta bizoba gahema ngo tugende n'abakecuru ugasanga abana bakiri bato bose barifuza kujyamo mbwa nuko bidakunda abakecuru ugasanga bagomba ku- kubijyamo abanyagihugu ibyo byari ibitekerezo bye nk'uko nawe ibyo uvuga ari ibitekerezo byawe Oya, ni ukuri yabeshye cyane kuko abanyagihugu barabinezererwa cyane bara- barashaka guharanira ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cyacu ubwigenge bw'igihugu cyacu na cyane cyane kuko indongozi ziyoboka- ziyoboye uburundi muri kino gihe bazitoye bigoye aho baterwa ubwoba ngo baterwa kwicwa mugabo bakarenza bakagira umutima amenyo bakaza kuzitora eh, amasasu ariko aravuga n'ibindi ni ukuvuga ko rero twebwe abanyagihugu turakunda cyane ko twohererwa ubwigenge bwacu nk'igihugu Li- aka li- li- kabiri li- munyamakuru Li- liberi icyo nshaka kukubwira ni uko ah, nk'uko urimo gutanga ibitekerezo byawe uriya nawe nawe afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye uko abona ibintu Ibyo- ibyo ndabyumva mugabo gusa kubesha abantu si byiza no kubeshera ku maradiyo tuba tugaragaza tuvuga ibintu by'ukuri kandi ibintu biri ibyo kubeshera ku iradiyo iyi ni radiyo yumvizwa n'amahanga yose iradiyo yubatswe i- ifise n'agaciro mu yandi maradiyo yose urumva ko ah, ntiyobesha ikintu burya hari n'abantu baciye mu negura ubu nyine babyumvise amamiliyoni menshi kuko siko biri kujya si ukuri kabisa icya kabiri
icya kabiri ni uko eh, twagomba gusaba mudufashe abanyamakuru ku- nimba byokunda kugira ngo nyakubahwa umuhuza william mukapa azorabe benjamin mukapa areke abantu bamuja mu matwi kandi by'ukuri ibintu ibyo bya leta y'ubumwe leta magubaganyama bashaka bihagarike kuko ntibizokunda kandi ntibizokora kuko im- amamiliyoni y'abarundi ntibazoronka aho babakwiza mu ibarabara tuzorambararayo kuko twebwe twifuza tuzoja baza gushikirwa ubutegetsi bw'ubumwe ibyo byose bifuza ata munyagihugu muto muto agihari kuko Abo- abo- abanyagihugu abo- abo- bireke abo- hadi abo- bareke mandihere baze batahuke abanyepolitike bahiganwe mu matora yimirije kuza ibyo byaba ari byiza bazoba batu- batugiriye neza cyane hama bazoza babigire ngaha mu burundi natwe mu burundi ubu ubu agahengwe karagazana umutekano tugira icyo dushyikirije babishyire ahantu kuri stade eh, hanyuma abanyagihugu kuko ni ibiganiro by'abarundi si ibiganiro by'abatanzaniya si ibiganiro by'abaganda baza bigire hagati mu gihugu mu burundi bazaba bagize neza cyane urakoze cyane nanone nongere nkwibutse ko ibyo ni ibitekerezo byawe hari n'abandi babona ibintu ukundi urakoze ribere
murakoze reka dufate na mukunzi mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
basi nshimye kuvuga ahantu mperereye neza yego ngaho igitekerezo cyangwa cyangwa- cyawe cyangwa se amakuru wifuza kutugezaho
ni igitekerezo cyane cyane ntanguye kwihanganisha abantu bangajwe mu gihugu ubu bari mu mihinga itandukanye y'isi abari mu nkambi y'imahama mutenderi n'ahandi henshi hari aho twumvise nka mutenderi hatanguye gutorwayo ibigwanisho ababijyanayo nababa babifise bafite uko babironse ntibaze ko mugeze kumva ko hari n'imbonerakurere zifatirwa mu nkambi zimwe zimwe ama ikindi naco ni intererano cyane cyane kuri leta y'u Burundi tukaba twayisaba ko harimo ibyo kudadaza kuvuga ko bazogwana gushika ku wa nyuma z'intambara nyazo ko atabo bishyira imbere kuko n'abo bagwana impunzi barenga ibi- zirenga ibihumbi mirongo itanu ziri hanze y'igihugu abo bose nabo ntibazohera inyuma yaho ko nta wihega aho yavukiye nta uhera iwabo icyiza nkaba nasaba ko hoja imbere inama n'ingingo nubwo bavuga ngo nta biganiro by'amagaburanyama igihugu twese tukivukamo uraba ari mu gihugu bagihunze uwo ari we wese igihugu n'iciwe ntawe uzokumva ko yogiheba na cyane cyane ko n'umuhuza canke abandi bose amahanga ibyo avuga byinshi murumva ko bose basaba ibiganiro sinumva ukuntu rero leta irimwo abantu bafite ubwenge bw'abandi bafite amashuri nk'ay'abandi bize maze harimo n'aba- n'abahunze bayabasumbya n'abari mu rwego rwa oni n'ahandi henshi bakabahanura kumva ko ibyo bahanura bitavugika bitumvikana na hari umugani baca mu kirundi ngo uvumwa na benshi ugatota bibaze ko abasaba leta y'u Burundi ko yoja mu biganiro bose atarabayanka kandi n'abari hanze y'igihugu si abataye umutwe ni uko bari bazi bafise ico bahunze ikindi naco ntiyasaba abajejwe abatakazi na muntu ku isi hamwe na oni badufashe kumenya abantu banyurujwe batazwi iyo batawe batawe mu nzuzi hari abanyurujwe tutazi ko bapfuye n'uko bakiriho abo nabo twasaba ko ababishoboye oni n'abandi bose bafite amakuru bagerageza bakayatanga tukamenya abantu bacu banyurujwe aho bagiye mukunzi turagushimiye cyane nawe kuri ibyo bitekerezo byawe ugire umunsi mwiza
yego murakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni turi kumwe na irakoze wiriwe
mwiriwe neza munyamakuru uri hehe
ugende muri afurika y'epfo ikibazo cyawe
no bwa mbere nagomba kubanza ah, gusura abantu nasize i burundi ndababwira ko ndabaramutsa cyane hama ah, ubwa kabiri nagomba gusaba oh, nshimitse aba- igice cya mbere uri mugwi wa- uri muri opozisiyo na leta kugira ibiganiro bishyira ku kintu ku- ku- ikintu cyiza gituma mu gihugu cyacu i Burundi hagaruka ituze kuko uh, ntaho merereye ara- ah, narabonye abarundi bene wacu bari mu buzima bubaye- babayeho nabi kubera ko izi mvuru- imvuru zihitiriye mu gihugu cyacu Si- si naho merereye gusa no mu bindi bice bitandukanye ba- bagenzi baravuga yuko ubuzima butameze neza rero gituma rero je nagomba gutanga iyo nagomba gusaba nshimitse cyane izo mpande zibiri zose ntizibandanye umwe umwe abona inyungu ziwiwe ahubwo barabe inyungu za en generale z'abarundi bose
irakoze
Ura...
Ura- murakoze U- urakoze cyane nawe kuri ibyo bitekerezo byawe mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Charlie, na na na.
Not your steady black man, no. Got the music. God, I love you. Oh, mama. Oh, mo- oh, mama. Oh, mama. Oh, mo- oh, mama.
Come on, take my toe. Kibasumba.
Oh, mama. Oh, mo- oh, mama. Oh, mama. You're mine, you're mine. Youwe yekwemisi kati kola boti nja kulumba obanywe ku kabindi ngambye bawajidi nti gwe maidali nze ndaira shirengina rangi jakugalubindo lina black man mafaranga olinkubye ekyasi nze yegwe wange nakupenda ndaira nze n'okukuma yoma yoma lavu kyenda tusabe katonda gyotukuma without you life no no no Papa can I Oh mama, oh mo, oh mama, oh mama, you're my, you're my, Chiringa, kama kama, you're my baby, my baby boo. From Kigali to Kampala, buba wendi buli chimu ne chimala. You're my sunshine, babe. Guide my way. Loving you was no pain. You're my baby, la la la la la. Love you. I love you, I love you, yeah.
Kibasumba. uzela kwiburabe rumwe gusa sinabona uwagusimbura
Oh mama, oh mo, oh mama, oh mama, oh mo, oh mama, oh mama, oh mo, oh mama, oh mama, oh mo, oh mama.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mudusangize amakuru n'ibitekerezo by'aho mutuye kuri telefoni turi kumwe na diyomede mwiriwe neza mwiriwe neza edigwe uri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura mu burundi amakuru yawe
Ba- turashima uhoraho turanezerewe cyane rwose turashima rwose Mm, wi- urifuza kudusangiza iki Eh, gutere- igitero ca- igitekerezo canje Mm.
cyakunezerwa imyiyerekano imyi- imyi- imyiyerekano yabaye uno munsi nka- ndanezerwa cyane kumene leta y'u burundi ya- ya- yayitunganije kuko kuko twebwe abarundi twebwe tugishaka abantu badutobera twebwe abarundi kuko turanezerwa turanezerwa cyane rwose kuko urabona hari abantu a- a- abanyepolitike bari hanze bashaka kudutobera twebwe abanyagihugu dushaka ko badutobera kabisa kuko ibintu tudashaka twebwe twebwe abanyagihugu turabyiyamiza rwose kandi turanezerwa n'imyiyerekano rwose tu- tu- ubwo tu- turabiyamiza rwose abantu bashaka kudu- kudutobera twebwe abanyagihugu uvuze ko ari leta y'u Burundi yayitunganyije
Ya, neza cyane kabisa na- na je nari muri iyo kabisa nari nezerewe cyane rwose Mm.
yego kabisa naneze kabisa mugabo naho ntagiye mugabo sinagiye mugabo ariko uvuze ko wari uyirimo oya kuko ndimwo kuko nari nsanzwe ne- neguwe muri muri yo kuko nari nsanzwe ndimo kabisa nanezerewe cyane rwose ariko ntiwayigiyemo
oya sinagiye kuko nabuze umwanya mugabo bya- byase nyene kuko narimo nyene rwose kuko kuko twebwe tura dushaka abantu bagitobera twebwe abanyagihugu kabisa Mm. urakoze kuri ibyo Yego.
bitekerezo byawe diomede ikindi- bujumbura ikindi naco- mu- mu burundi Ah, reka dufate na thomas mwiriwe neza thomas uranyumva
ariko ndakumva uri hehe
ah, ndi mu rwanda igitekerezo cyawe urifuza kudusangiza iki uyu munsi
Ah, rero igitekerezo nari mfite Mm.
kuko nashaka nyine gusuhu- gusuhuza nyine umuryango wanjye nasizuye i burundi nyine ntabwo ari umwanya wo gusuhuza ariko kubera ko waduhamagaye reka tuguhe kano kanya na- ngaho basuhuze mu magambo make cyane
Ah, ndasuhuza nyine umubyeyi wanjye yitwa rehoniya Ah, n'umu- n'umubyeyi nyine yi- yitwa ko yandeze yitwa ndeze ya andre akaba akora kuri twa burundi na na madamu wiwe ndetwaye kukonariye ndetse n'abana biwe bose
urakoze cyane tomasi ah, ni kuri iyo ah, ndamutso ya tomasi dusorejeho ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi dushimire mwese mwagize uruhare mutugezaho amakuru y'aho mutuye n'ibitekerezo dushimire injeniyeri al wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire inosa kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika cyaho cyaho heart is true. What you see in my eyes, boo, is your cool. Totally, baby, I'm falling for you. In the head of my heart and body, heart and body, baby girl, I wanna dance for you. Yeah. I wanna dance for you, baby, and I know you're gonna dance for me. Yeah. Dance for me, baby. See, the love is very strong, oh, yeah. very strong. Baby girl, your body bounce eh, whenever you come around. Oh. For my heart, you win the crown. Yeah, they can never let you down. Yeah, make the fire catapult. Oh. Yeah, make them take me to court. Oh. Say me don't care, baby girl, I'm ready. Oh. Hey, baby girl, I'm ready. Oh. I say I must to run your race. Oh. Yeah, dance to your drum and bass. Oh. Yeah, my love is up to date. Oh. Yeah, baby girl, I wanna dance for you. Yeah, I wanna dance for you. And I know you're gonna dance for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dance for me, yeah. See, the love is very strong, oh, yeah. Very strong, oh. Me and you, we are very strong, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Diana, oh, Diana, oh. I wanna take you away. Diana, oh, my baby, oh. Yeah, me and you, girl, forever. Diana, oh, my love, oh. Diana, I wanna take you away. Diana, oh, Diana, oh, eh, eh. Remember, yeah, eh, eh. I sing for Diana. oh. so that you know